mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga twabatumiriye umuhanzi radiyo ijwi rya amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no ku rubuga rwa facebook vowa radiyo yacu mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese nshuti muri isanga radiyo ijwi rya amerika muyumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi shoti waves mu burundi abashobora kandi abadashobora kutwumva kuri fm mu burundi tubibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi mu gitondo guhera saa kumi n'imwe kugeza saa mbiri mwadukurikira kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ku mugoroba ho mwakurikira ibiganiro byacu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi rero ku cyumweru twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda joshua bagaza aba inaha muri amerika muri leta ya virginia aririmba indirimbo z'imana Joshua Bagaza aratuganirira kuri alubumu ye iheruka reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu Joshua uraho urakomeye ikaze ku ijwi rya amerika urakoze cyane kuba uduhaye uyu mwanya
murakoze namwe ko wabasha kudutumira
nagira ngo mu gutangira mubanze mwibwire abatwumva none Joshua Bagaza ni muntu ki
nitwa joshua bagaza ndi umuhanzi ntuye muri leta ya virginia nkaba mpagize igihe kirekire indirimbo mpasha kuririmba ni indirimbo zihimbaza imana zikayisingiza ariko nanone kandi zirimo inyigisho ku rubyiruko ndetse n'abantu bose muri rusange ibindi dukora rero ni uko mu bihangano byacu tubasha gufasha abantu batishoboye mu karere dukomokamo ariko karere k'ibiyaga bigari tukaba tunejejwe cyane n'uko mwabashe kutubonera umwanya kugira ngo tuganire namwe ndetse tuganire n'abanyarwanda n'abarundi ndetse n'abumva ururimi rwose rwose ururimi rw'ikinyarwanda murakoze cyane murakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire hanyuma muvuze ko hari abantu mufasha barimo abatishoboye abatishoboye urebye baba ari benshi ni abahe ni ni bantu ki mufasha batishoboye
muri make rero ibyo dukora njyewe nkaba ndi executive director w'umuryango w'ivugabutumwa witwa open gate ministries ikaba ari umuryango ufasha abantu batishoboye mu rwanda ariko nanone na hano dutuye tukaba dufatanya n'indi miryango ariyo international rescue committee n'andi mashyirahamwe akorera mu mujyi dutuyemo kugira ngo dutange ubufasha bw'ibanze ku bantu babimukira cyangwa se b'impunzi bagishika kugira ngo nabo babashe kugira ubuzima bwiza bamenyera igihugu
mwatubwiraga ko mu ndirimbo muririmba indirimbo zihimbaza imana Uh, ubutumwa muri makeya ubutumwa mutangamo muri izo ndirimbo buhagaze gute
icyo ni ikibazo cyiza cyane ubutumwa muri rusange dutanga ni ubutumwa bwo gukomeza kwiringira imana ubutumwa bubasubizamo imbaraga icyizere cy'ejo hazaza kandi ubutumwa nanone bubabwira kuko nubwo ibibazo byaba ari byinshi abiringiye imana buri gihe cyose babona ubutabazi kandi uwiteka imana ntabwo yigera isiga abantu bayo kuko ibaba hafi buri gihe kuko nanone ariko ijambo ry'imana ribitubwira
Ye, hari u- indirimbo rero muzo u- uvuga ya, ya mbere tuvuge nka abiringiye uh, nayo irafite ubutumwa nk'ubwo ngubwo wari uvuze utanga nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma bayidushyirireho hanyuma tubanze tuyumve mbere yo gukomeza
nzajya niringira uwiteka imana data nzajya niyamazi gitare cyanjye yesu ntare yo mu muryango wa dawidi shama wahoze ho kandi uzahora nzajya niringira uwiteka imana data nzajya niyamazi gitare cyanjye yesu ntare yo Young was a weed. Show a hole, they hold, Caduza hold. Misericórdia de você, Jerusalém, Olivo, Teca, Osala. Anebiringira bakomeye bw'umurisi, abanibiringira imiryango n'amafaranga, abanibiringira amagare n'amafarasi, ariko twe ziringira Uwiteka Imana yacu. bamwe biringira abakomeye bo mu isi abandi biringira imiryango n'amafaranga abandi biringira amagare n'amafarasi ariko twe tuziringira uwiteka imana data ariko twe tuziringira uwiteka imana data Abe
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira n'umuhanzi joshua bagaza nagira ngo mugarukeho ku aho turi kumwe ku murongo wa telefone joshua iyi ndirimbo uravuga uti abiringiye uravuga abantu biringira ibintu bitandukanye nagira ngo muri makeya ugire icyo uyivugaho mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika badutegereje ku murongo wa telefone icyo navuga ni uko mu buzima busanzwe abantu biringira ibintu bitandukanye kandi nanone amateka atwereka kuko abantu bagiye biringira imbaraga zabo ubutunzi imiryango amaherezo yabo rwose yagiye aba mabi ntabwo yabaye meza ariko nanone ku rundi ruhande iyo ureba abiringiye uwiteka nk'uko ijambo ry'imana ribitubwira ni uko ubona bafite icyizere cy'ubuzima bwabo baba bafite amahoro baba bafite umutuzo kandi nanone bakagira iherezo ryiza nk'uko ijambo ry'imana ribitubwira muri make iyi ndirimbo rwose ni indirimbo nkunda kandi nabashe guhanga bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri nkaba numva nayisangiza n'abantu bose bakunda imana ndetse n'abantu bakunda rwose ubuzima bushingiye ku mana kuko bakumva mesaje irimo
radiyo ijwi ry'amerika rero iyi jambo abakunzi bayo bifuza kubaza gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro muri isanga nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire mbere na mbere evazo uranyumva evazo turi kumwe
yego ndabumva cyane ye urahagana hehe
yemerereye igikondo mu karere ka kicukiro mwiriwe gute se aho ngaho igikondo igikondo twiriwe neza nta kibazo turashima imana nuko nuko imana ishimwe ye hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ufitiye umutumirwa wacu
umutumirwa ikintu namubwira cyangwa se namusaba mbere na mbere ni ukumuha kuraje akomereza aho ngaho ni neza ubutumwa buratambuka ariko ikindi namusaba ni uko yajya agerageza gusangiza n'abandi bantu hose abantu kuko kwigisha abantu ijambo ry'imana bisaba ko abantu bose babimenya barimenya ntabwo wagenda muri sari wawe ngo ubwiririze y'abantu bose babimenye icyo namusaba ni uko yagerageza kujya ahamenyekanisha ibihangano bye n'abandi bantu bose bakabimenya kugira ngo ubutumwa bwiza abashaka gutanga bugere n'ahandi hose mu gihugu
urakoze cyane evazo murakoze
none joshua wumvise evazo ibyo avuze umuntu wakwifuza ati ntabwo wajya muri saro iwawe ngo ubwirize hanyuma abantu ubutumwa bugere ku bantu benshi uko waba ubyifuza alubumu yawe uwashaka kuyibona kugira ngo amenye n'ubutumwa bukubiyemo yayisanga hehe mu by'ukuri ndashimira cyane muvandimwe vazo ibyo avuga nibyo ubutumwa iyo butambutse biba byiza kuko bugera ku bantu bose tukaba rero tutari twabasha gushyira ama album ku isoko mu karere ko mu biyaga bigari ariko zabashe gucurangwa mu maradiyo amwe n'amwe mu rwanda ndetse no ku ikoranabuhanga na social media tukaba rero tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzamenyesha abakunzi bacu aho ibihangano babibonera ariko hagati aho nanone bashobora kuba bavizita social media pages zacu kugira ngo babe batwandikira hari uburyo twabasha kubibagezaho mu buryo bwihuse cyane cyane igikondo ndumva ari ahantu hafi cyane zamugeraho
wakongera ukabibutsa se uko babageraho wareba facebook page yanjye ni joshua bagaza aho ngaho rwose ashobora kuba yanandikira ariko kandi turi buze gushyira watsapu namba kuri social media kugira ngo umuntu wacu uri muri kariya karere abashe kuba yabagezaho ibihangano
twakire na faustin ngabo uranyumva
niyo ndakumva mwiriwe neza mwiriwe urakomeye uri hehe
turakomeye ndi nyabihu inyabihu se mumeze mute
turi aho turakomeye ni izuba rivanze n'imbeho bigereranije bidakaze cyane
hanyuma ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza kugeza kuri joshua
imbere na mbere umuntu yabanza akamushimira ubutwari aba yaragize kugira ngo aririmbe abinyujije mu bihangano ikindi umuntu akamubwira ko yakabaye yagura n'indi akagera hafi na hafi ku buryo mbese umuntu wese yabasha kumva ubwo butumwa kandi bukabasha kugera kuri benshi buri ari hafi cyane
ugusheje mu rya mugenzi wawe ivaze nawe wari ubikomojeho ndumva yari amaze kumusubiza ubwo turaza yenda kubigarukaho mu kanya urakoze cyane
isaha namwe murakoze hanyuma efurayimu habimana nawe uratwumva yego ndabumva urahagana he
mu burengerazuba bw'u rwanda mu burengerazuba ho mwifashe gute
naho izuba nyine ni uko turi mu gihe cy'izuba n'imbeho nkeya nyine izuba ariko ntabwo ari ryinshi cyane
ntabwo ari byinshi cyane
none ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa
nawe mbere uyu munsi uhurije arakumva
yego igitekerezo cyanjye gisa n'ikibazo nagiraga ngo mubaze ntese muri uyu mwaka hari amakonseri ateganyijwe wenda yaba yara ashaka ko kuba yakorera muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari akandi kabazo ese izo ndirimbo yamaze kuzishyira kuri yutube cyangwa
uravuga zose
zimwe na zimwe
reka tumubaze twumve yego yego murakoze urakoze cyane efuremu mukomeze ugire icyumweru cyiza joshua nagira ngo usubize aba bavandimwe faustin na efuremu
yego
ngabo yagarutse faustin ngabo yari yagarutse kuri kiriya cy'uburyo bwo kwimenyekanisha no kumenyekanisha ibihangano efurayimu we ati hari konseri mwamuteganya gukorera mu biyaga bigari natwe bikatugeraho
ndabaza kumusuhuza cyane muvandimwe ngabo mu by'ukuri icyifuzo cy'umuhanzi uwo ari we wese ni ukugira ngo ubutumwa buri mu ndirimbo bubashe kugera ku bantu bose muri rusange kubera rero ahantu dutuye igihugu turimo hari ukuntu bitugora kugira ngo tubashe kugera mu karere dukomokamo hagati aho rero tukaba tugiye kubishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo izo cd cyangwa se alubumu zibashe kugera ku bantu cd zarakozwe kandi twagiye dukora amakonseri inaha muri kino gihugu dutuyemo bigenda neza ubwo rero turifuza kuko mu minsi iri imbere twabasha kugeza izo alubumu ku masoko abantu babyifuza babe babasha kuzibona ikibazo cya efuremu rero cya konseri mu by'ukuri ntabwo biba byoroheye abahanzi baba bari hanze y'igihugu kugira ngo babashe kuba bakora amakonseri menshi nk'uko babyifuza mu gihugu mu gihugu cy'u rwanda cyangwa se mu karere ariko hagati aho rero tukaba tutari twashyiraho itariki nyayo imana nidufasha mu minsi iri imbere turifuza kuko iyo konseri yazabaho kandi turabizeza kuko izabaho muri uno mwaka urebye wenda nko mu kwezi kwa cumi cyangwa kwa cyenda imana ibidufashijemo
urakoze reka tube twumva n'iyi ndirimbo ubutayu
Yesu waducunguye, eh, eh, eh, kumunezero.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ndagaruka ku mutumirwa wacu joshua bagaza nagira ngo utubwire nanone muri makeya ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo y'ubutayu
indirimbo y'ubutayu ni indirimbo ivuga urugenzi rw'umukirisitu cyangwa se umuntu wiringira imana uhereye ku munsi wo kwatura kuko yesu ari umwami n'umukiza wawe kugeza ku munsi wa nyuma wawe w'ubuzima bibiri ijambo ry'imana ritubwira kuko abiringira imana bafite ingororano mu bwami bw'imana kandi nanone bigaragara kuko isi tubamo duhura n'ingorane nyinshi hari ingorane z'abantu bamenye imana hari n'ingorane z'abantu batamenye imana ariko cyane cyane nibanze ku bantu babashe kumenya imana bakamenya umwami yesu nk'umwami n'umukiza wabo kuko nubwo hari ibibazo byinshi bahura nabyo hari intambara zo mu buryo bw'umwuka cyangwa se ibibazo by'umubiri ko rwose hari ibyiringiro kuko imana izatanga ingororano kuko ijambo ry'imana riratubwira ngo nitutagwa isari tuzabasha guhabwa ingororano
teodore rero nawe harifuza kugira icyo kubaza cyangwa se igitekerezo yifuza gutanga teodore uratwumva
mwiriwe neza mwiriwe urakomeye
ndakomeye meze neza ngewe tuvugana mereye kibagabaga nuko nuko
ndabashimira kandi ujugamye ku buryo mu muduha umwanya tugasangira ibitekerezo n'abatumirwa mwa mwadutumiye ndabibashimira natwe turashimira kuba mudukurikira
noneho hari icyo nifuza kuba nabaza umutumirwa mbere na mbere ndabanza musuhuze amahoro y'imana kuri we ese hari hari ibintu abahanzi benshi bagurimba umuntu akora afite ibintu agamije ese muzike ayikora mu buryo bwo kuba yashakishamo amafaranga cyangwa se abikora agamije ko ari ukuririmbira imana ari uguhimbaza imana muri make abikora agamije iki icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo namubwira cya kabiri namubaza ese yatangiye kuririmba indirimbo za gosipeli ryari intego yifuza kuba yageraho abantu baririmba indirimbo za gosipeli bijya bigorana kubera na ko nta bitaramo byinshi bakora kugira ngo babonemo amafaranga ese yumva imbogamizi zose zahura nazo kubona ko wenda zishobora kuba zitumiza amafaranga menshi yumva uba yishoboye ku buryo azakora buri kimwe cyose kugira ngo indirimbo ze zigende zigera kuri buri wese ikindi naza nasorezaho namubaza abantu benshi dukunda indirimbo mu buryo butandukanye hari igihe umuntu wazibona kuri google cyangwa se ahantu hatandukanye se hari hari ahantu wenda abantu ugiye uba ufite tivi ariko ugakenera ko wabona indirimbo kugira ngo ujye uyicuranga cyangwa uyishyire muri tivi uyirebe ese izo ndirimbo ze kuri sede umuntu yazibonaho cyangwa se yazikura hehe wenda ahantu yazibona kugira ngo abe yabasha kuzidondora cyangwa azitunge muri telefone ye mubwira akomereza aho ngaho afite impano kuko urumva ko ni ibintu akora bikunze akomereza aho ngaho kabisa murakoze nifuza kumubaza n'inganzi nanjye ngiyo murakoze cyane murakoze cyane teodoro joshua nagira ngo musubize mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi ry'abandi bakunze b'ijwi ry'amerika ndashimira cyane umuvandimwe teodoro iyi mpano yo guhanga cyangwa se uyu mwuga wo kuririmba mu by'ukuri ntabwo mbikora ngamije amafaranga cyangwa se kariya umwuga wenda uzantunga ntabwo ari byo rwose naratangiye kuririmba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri twabashe kuririmba muri za korale twabashe kwigisha indirimbo nyinshi icyifuzo cyanjye ko ari ukugira ngo imana izabashe kunkingurira imiryango impa ubushobozi hanyuma rero nimara kubona ubwo bushobozi rwose ubutumwa mu ndirimbo ari ryo jambo ry'imana nzabikora uko nshoboye kugira ngo nsangize abantu ijambo ry'imana mu ndirimbo ntabwo rwose hari impungenge naba mfite ngo abantu ntibazagura sede cyangwa se nta mafaranga azavamo kuko imana yampaye imibereho kandi imibereho myiza nyishimira igisigaye rero ni ukugira ngo naje mbashe gusangiza n'abandi bantu ubutumwa bwiza mu ndirimbo ku bijyanye no kuririmba ndasa n'uwagishubije natangiye mu bihumbi bibiri nagiye nkora indirimbo nyinshi cyane mu makorari nshimira imana rero kuko nanone ntabashe kubireka nabikomeje kugira ngo mbashe gutanga ubutumwa bwiza bw'imana mu ndirimbo ku kibazo yari abajije kijyanye n'aho indirimbo babasha kuzibonera mu by'ukuri hari indirimbo ziri kuri yutube ushobora kureba joshua bagaza ntabwo ari nyinshi ariko turifuza kuko tuzazishyiraho zose kuri yutube ikibazo tugira inahangaha kimwe n'abandi bahanzi bose ni uko abari hanze bagira ikibazo cy'umwanya muke kugira ngo ubone umwanya uhagije wo kubishyiramo imbaraga hari ukuntu bisa n'ibitugora ariko mu by'ukuri tugiye gukomeza gushyiramo imbaraga kandi turizera kuko indirimbo zizabageraho vuba mu minsi idatinze murakoze cyane murakoze nawe kuba umushubije ibisubizo byumvikana twakire na louis michel louis michel muraho muraho uraho neza bite makuru ki yawe
amakuru ni asanzwe ni meza nuko nuko
ubu njyana ku kamonyi nyine akazuba kararengarenga ubu ngubu ubu bimeze neza rwose ariko ariko rirava we rirava rwose rirava ijana ku ijana nta n'igiciro gisigaye kizamo rirakamira mu gitondo kugeza nimugoroba ni ihindagurika ry'ibihahari
nguko
ariko nta mubasha kuryikinga nta kibazo ribateye
turaryikinga ubundi ni igihe cyaryo ni igihe cyaryo kuko ubu ngubu nk'uko nkunda kubivuga ubu ni igihe cy'isarura rwose izuba ni igihe cyaryo usibye ko tukiri mu kababaro k'iby'imvura yadukoreye imvura y'itumba yaraguye cyane iratwangiriza itwikira abantu mbega ubu turacyari mu bikomere ariko turi aho urumva rero ko n'izuba naryo rigomba kubaho n'igihe cyaryo ni ukwihangana ibihe birasimburana
nta kundi byagenda
nuko hanyuma ndagira ngo musubize uwo mutumirwa ariko namwisubiza natwe arakumva rwose joshua baragushuhuje uramutse
joshua uraho ye muraho michel yesi ashimwe
ahimbazwe joshua ahimbazwe ahimbazwe ndagira ngo nkubaze utu tubazo tugeze ku itungaye rwose sinzi ukuntu niba nakumvise neza uvuze ko ufite ishyirahamwe ni ishyirahamwe cyangwa n'umuryango ufasha abantu batishoboye hano mu rwanda ni byiza cyane pe ariko akabazo mfite mbega ufite ahantu mukorera hano mu rwanda mukorera hehe ni hangahe kumaze kutubwira akabazo ka kabiri umaze kutubwira ko kuza gukora igitaramo hano mu rwanda muturuka hanze ari ibintu bibagora ako kazi mwaba mukora abantu batishoboye ahubwo ntabwo byari bibagora muturuka hanze ariko se niba atari n'ibanga ka gatatu niba atari n'ibanga ubu mufite abantu bangahe murimo gufasha batishoboye hano mu rwanda urakoze jose akandi ka kane ko bibaye byinshi se rw'imishinga amafaranga uruze kutubwira ko udakorera amafaranga mbega kugira ngo ubashe gufasha abantu ubigenza ute ukura hehe uburyo bwo kubafasha jose we ndagushimira cyane urakoze kandi rwose mwifurije amahoro y'imana n'imana izajya igufasha cyane urakoze cyane
turagushimiye cyane rwose rw'i michel
murakoze cyane nawe ejeni
joshua usubiza rw'i michel mbere y'uko dukomeza
michel arakoze cyane ahantu twatangiye gukorera ni mu karere ka kamonyi ndibwira ko ari intara y'amajyepfo twabashe gufasha imiryango itari mike mu kubafasha kugura mituweli tubafasha kubasanira amazu yari yangiritse ndetse tubasha no kubazanira amazi kuko wabonaga ari abantu batishoboye ikibazo cy'amazi cyari kibagoye ariko turashimira imana ko yabidufashije kandi nanone tukaba tuzakomeza ntabwo turangije ahubwo nibwo tugitangira turasaba amasengesho kandi turizera kuko n'ubushobozi imana izakomeza kubuduha ku kijyanye n'uko hari ahantu dukorera hari hongera ngo nagishubije naho ku bijyanye n'amafaranga dufite ishyirahamwe ni umuryango w'ivugabutumwa hari ukuntu imana idufasha tukabona amafaranga ku bantu dukorana ubwabo ndetse hari n'inshuti nanone zibasha kudufasha amafaranga akaboneka kandi turizera kuko n'andi mafaranga azakomeza kuboneka kugira ngo tubashe gusohoza umugambi twihaye wo gufasha abantu murakoze murakoze twakire na jean de dieu wiriwe jean de dieu uri hehe
ngo ni rorwe ndaha nizabana abadukomeje kuri jean de dieu rero ngendeye na mbere nabanza nkabashimira ko mutaze mu kijyambere egera telefone ndumva uvugira kure
akemera nimba wacu noneho ikintu namubaza nk'iyo abona arimo akorera imana ntaba abantu bagenda ntabwo habura abantu banga barwanya igikorwa urimo gukora cyo gukorera imana ese nk'abo bantu ntibashobora kuba bamuca intege kugira ngo ahagarike nk'umurimo ariho wo gukorera imana nanone nkamubaza ntike nk'ibikorwa byawe byatangiye kukwinjiriza ku buryo byagutunga cyangwa wenda ni kwa gukunda umurimo w'imana ku buryo uryohereza abaturage bose n'abumva ibihangano byawe
urashaka kubaza niba abona akuramo amafaranga amutunga yaravuze ko adakorera inyungu ntabwo yigeze aririmba ashakisha inyungu y'amafaranga
noneho nyine ndumva ari byiza cyane kuba akorera umurimo w'imana adafite gahunda yo kuwushakamo ikimutunga icyo nababwira nakomere ku murimo w'imana kuko muri ino minsi urebye abanyabihugu byose bakeneye imana kurusha uko bakeneye ibibatunga noneho nshimiye namwe mutumira abahanzi kuri uyu munsi w'icyumweru bakatuganiriza tuba tubakumbuye noneho hari itsinda ryo mu rwanda ryitwa dinamike muzaritumire naryo turarikunda cyane dinamike sawa ubwo tuzashaka kontakiti zabo tubatumire
murakoze urakoze cyane ni radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga twongere tubahe n'akandi karirimbo afurika
mana we mana yacu umva gutaka kw'abana bawe mana we mana nziza ngwino dukereze afurika yose mana we mana yacu umva gutaka kw'abana bawe mana we mana nziza ngwino dukereze afurika yose watanze yesu kudupfira waduha amahoro n'urukundo watanze yesu kudupfira waduha amahoro n'urukundo dore afurika yacu yuzuye urugomo akarago k'impunzi karuheze ku mutwe imfubyi n'abapfakazi buzuye dore afurika yacu yuzuye mu rugomo akarago k'impunzi karuheze ku mutwe
Joshua izi ndirimbo zawe ni nziza uwakomeza kuzumva abanza atabona umwanya aha abakunzi b'ijwi rya amerika kandi ndabona bakomeje kuduhamagara ari benshi ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire rafiki rafiki uranyumva
ndakumva urahagana he uri hehe
ejo ndi burundi mu kirundo muzega hanyuze mu kidesani
mwiriwe neza se mu kirundo
turiwe neza izuba ryinshi
ni ukuryihanganira hose rirahari
ino ho hararenze kabisa muhuma muhuma kandi abo mu rwanda nabo bari barimo kutubwira ko rihari ari ryinshi
bagura twagize n'umwaku nyene imvura idufaro n'umuceri none izuba nako cyasigaye izuba nako yagatwaye ubona ni hatari nyene ntibyoroshye n'abandi nabo batubwiraga ko imvura yaguye ikatwara abantu ndetse n'ibintu
yego
none ikintu wifuzaga kubwira umutumirwa wacu cyangwa se kumubaza
ikintu bashaka kubwira uwo mutumirwa kubera tuba turi kure turi burundi turiba turi kure tugatagiro ati nagire nyine tugiye kwiyo kwiyo kuturyamye kasi kino mezo za whatsapp nyine ababonye badondere kugira ngo indirimbo tiwe azuza tuduha nkuko nyine tabure azise kuri youtube
youtube yavuze ko zihari
kuri youtube ziriko zimwe mushobora kuzisangaho
nkuko no byari bikwiye ko iyo tatugiriya nko ngakwira beijing amerika nyine tutatubona twese mu mwanya kugira ngo nyine tujye tumuha inomero za watsapu kugira ngo abe yaziduha nkatwe turi burundi biragoye nyine kugira ngo tuzironke
kuri niwo mutwe numva
mugiye kuri facebook ya joshua ya joshua bagaza
namusabye n'umugenzi sinzi ko yamumaye arashaka gutindukira ahubwo ubuki
nyina namusabye n'umugenzi kuri facebook wamusabye ubugenzi kuri facebook wamwandikiye deja
wanamwandikiye namusabye ibigenzo ko ntabumve kugira ngo dusanga tuyihake ariko urabizi ko akiri mu kiganiro ubu ngubu
yego ndabyumva ntabwo ari kuri facebook sawa urakoze rafiki
yego turabakurikiye natwe nyine ducecekeye hano muri gukora mukomere cyane aho mu kirundo
yego
Joshua hari icyo wavuga ku wabwira rafiki
sinari nabona facebook request yohereje ariko ninyibona za rwose ndayiapuruva cyangwa se ndayikomfaminga ku bijyanye na youtube hariho indirimbo nke zitari nyinshi ariko nibwira ko uyu munsi cyangwa ejo twaba twazishyizeho zose kandi nanone niba hari ubundi buryo ijwi rya amerika ryadufasha kugira ngo abanywanyi babashe kuzibona nanone twabikura nabo
nta kibazo turaza kuvugana reka twakire na buruse buruse uranyumva urahagana hehe none ko tutakumva neza
mu rwanda akarere ka nyamasheke umunyeshuri munyamasheke uri kuvugira kuri sipika ko numva amajwi agaruka oya yivaneho iratuma twumvikana nabi
yego yavuyeho ibyo ni byo byiza we ntubyumva se
natwe hano nta kibazo ariko hari ibibazo nanjye nashaka kumubaza icya mbere ni ukumushimira kubera ko nyine umurimo w'imana urumva ukora neza nta kibazo kandi akora nta bihembo ashaka cyangwa ategereje noneho ikibazo nashaka kumubaza ese ashobora kuba afite abana yigisha buriya abana bakunda ibintu umuziki w'imana ndetse n'ibisanzwe byose barabikunda iyo ikimwigisha hakiri kare noneho buriya hari ikigo afite cyaba kigisha abana kugira ngo nabo bazamuke bafite imico nk'iyo afite noneho icya kabiri uranyumva turakumva komeza
icya kabiri agiye ni ikibazo kiri agiye gutega imodoka nko mu mujyi baza tuvuge hari abantu benshi noneho akahasanga umubyeyi utwite akahasanga ufite ubumuga bwo kutabona akahasanga umubyeyi utwite ndetse n'ufite ubumuga bwo kutagenda wese yaravunitse nk'ukuguru we ndetse byamunaniye kugenda noneho akabona nta n'indi modoka isigaye inyuma yo kuba abo bantu bajyamo kugira ngo bakomeze kandi uwo mwanya wari usigaye niwe wari wagenewe kandi abo bantu bafite ikibazo gikomeye cyane muri uwo mwanya n'indi ashobora guhumwa n'indi ashobora guha umwanya muri bo ese ni ukubera iki yawumuha uwo mwanya ni icyo kibazo nayo ifite uwakugarurira icyo kibazo nawe akakubanza kukubaza ninde wawuha muri abo ngabo wowe
nawuha kubera ko ngewe ubwo nanjye reka nsubize ubwo nubwo ntakimubajije reka banza gusubizanya ubwo nawe uratubwira
yego jashu ikibazo cyarihurizo
ikibazo nacyumvise rwose rwose uwo mwanya nawuvamo nkawuha uwo muntu ufite ubumuga cyangwa umugore utwite impamvu yatuma mbikora ni uko ijambo rya mbere ni uko aba ari muri kondisiyo ngewe ntarimo ijambo rya kabiri ni uko nanone ijambo ry'imana ribidusaba ko tubasha gufasha abantu batishoboye muri ubwo buryo kugira ngo babashe kumererwa neza muri uwo mwanya rwose uwo mwanya ntawutanga nta mahane rwose
abanza ndashaka kumenya ninde wawuha
ntabwo nakurikiranye neza ngo menye ariko ndumva ku bijyanye n'umuntu utwite n'umuntu ufite ubumuga numva nawuha umuntu ufite ubumuga kuko biterwa n'ubumuga ubwo ari bwo ntabwo namenye neza ubwo yavutse ubwo ari bwo ariko ufite ubumuga ashobora kuba atabasha kugenda ariko utwite ashobora kuba yagenda cyangwa ashobora kuba yashakisha ubundi buryo nkaba ari uko nabasha kwisubiza icyo kibazo murakoze
ambabarire kuko ku murongo wa telefone ndumva bambwira ko telefone ye yavuyeho nagira ngo agire adusobanurire neza ibyo ari byo byose ndumva igisubizo mu muhaye kirasobanutse twakire na pascal pascal gordiye uranyumva
ni amahoro ni amahoro urahagana hehe
mu bundi mu ntara ya karusi
karusi byifashe gute
karusi ibyo bintu bimeze neza kaza turashima mwe ntabwo izuba ribamereye nabi
izuba riri kubera kubera ari ibyinshi nyine umuntu atazajya nyine nk'uko ari ibyinshi nyine nk'uko atazi nimba atwitiza kuko atari kumutahasura
ufite ikibazo cyangwa iyi ntwererano ushaka gutanga muri iki kiganiro
bwa mbere nagomba mbanze ndamutse uwo mutumire arakumva
nkaca ndamubatatu uti mbega bibaye atari nk'ibanga odiyo iyisohora nkangahe cyane iyo ari kiripe dufate videwo yoyo hageze kuyisohora iyisohora nko ku mafaranga angana gute mbega we mu gutangura hari umuntu yarabaye manaja wawe cyangwa byose byavuye kunuze ku mutari wawe mbega habonetse nk'undi muntu dufate yoba ati mutoya akeneye gusohora nawe nyine umuziki akwitira ari ikintu wamufasha cyangwa nacyo wamufasha murakoze
urakoze gordiye jashuwa mwumvise gordiye ibibazo bye
yego odiyo kugeza ubu hari amasitidiyo afite ibiciro bitandukanye uhereye mu burundi ntabwo mbizi ariko mu rwanda biratandukanye n'ibiri hano muri amerika mu rwanda bihera ku bihumbi ijana ku ndirimbo cyangwa ibihumbi mirongo inani ku ndirimbo ibihumbi mirongo itandatu ku ndirimbo ndetse na mirongo ine ku ndirimbo rwose bashobora kuba bagufasha kuko usanga hari abaporodusa beza rwose bafite ubushake bwo gufasha abantu ku bijyanye na videwo rwose ntabwo mbizi kuko ntabwo nari nakora amashusho ariko ndibwira ko videwo ishobora kuba yabihenze kurusha odiyo nyuma ikibazo cya gatatu yabajije ntabwo nabashe kumva neza icyo yabashe kubaza
yavugaga hari umuntu nko mu rubyiruko waba adafite uburyo buhagije kandi ashaka gukora nk'ibyo mukora akabiyambaza niba mwamufasha
twamufasha rwose ngewe nta mu manager nigeze ngira nta n'uwo nshakisha kuko imana yampaye ubushobozi bwo kuba nakora alubumu cyangwa se narikodinga nabivuze ko ikibazo tuba dufite inaha abahanzi bari hanze akenshi usanga atari ikibazo cy'amafaranga ariko ari ikibazo cy'umwanya kugira ngo babashe gutunganya ibyo bintu kumufasha rwose twagerageza kandi ndizera kuko niba afite ubushake akaba abifitemo n'ubushobozi twamufasha rwose
sawa murakoze cyane reka twongere tubagezeho indi ndirimbo peregatori
nzahora mvuga inkuru n'umwami yesu yankoreye gorigota yatsinze urupfu nta kuzimu nimumushime yaranesheje nzahora mvuga inkuru z'umwami yesu yankoreye gorigota yatsinze urupfu nta kuzimu nimumushime yaranesheje asenye ibihano bya satani isi yose ni umushyitsi amande kugera ni kuzimu satana burabahurira asenye ibihano bya satani isi yose ni umushyitsi amande kugera ni kuzimu satana burabahurira akingura ibituro by'abera bose yesu anyaga satani urufunguzo rw'urupfura kuzimu inkuru ya yesu yamamara ku isi yose ibuka yesu waducunguje amaraso ye aratubabarira uwo mwami adugingo ibuka yesu waducunguje amaraso ye aratubabarira uwo mwami adugingo ubwo nari mu mwanda mwinshi yesu akuramo umwijima mwinshi cyane yesu aramurikira ubwo nari mu mwana mwinshi yesu akuramo umwijima mwinshi cyane yesu aramurikira nimwamamaza urwo rukundo rwa yesu rwatumye mpfira ku musaraba intimba zanjye n'imibabaro yabyikoreye ku musaraba nimwamamaza urwo rukundo rwa yesu rwatumye mpfira ku musaraba intimba zanjye n'imibabaro yabyikoreye ku musaraba yesu aramurikira yesu aramurikira yesu aramurikira yesu aramurikira asenye ibihano bya satani isi yose ni umushyitsi amaze kugera ni kuzimu satana burabahurira asenye ibihano bya satani isi yose ni umushyitsi amaze kugera ni kuzimu satana burabahurira ibuka yesu waducuruje amaraso ye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira n'umuhanzi w'umunyarwanda joshua bagaza aba inaha muri leta ya virginia ni muri amerika akaba andirim- aririmba indirimbo zihimbaza imana hari nazo murimo kumva nonaha nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika pacifique turi kumwe
ego Mm, urahagana he
yenda i bujumbura aha nyine mu gisagara cya bujumbura aha muri karitsiye kinindo Mm. mu mujyi mwifashe Agomba- mute
asha mu muci hameze neza mbona hari akayaga kenshi cyane n'akazuba k'akarengarenga hameze neza cyane Mm, imana ishimwe
Yego.
Eh, hari ikibazo cyangwa icyifuzo washakaga kugeza ku mutumirwa wacu
Eh, ikibazo nagomba kumubaza nk'ikibazo nahora nkunda kwibaza cyane n'abandi benshi nahora numva bakunda kuvuga ku bijyanye na muri n'abaririmbyi bakunda baku- baririmba indirimbo cyane cyane z'imana two kwita iz'imana Eh, ariko rero abaririmbyi baririmbira iby'imana turakunze kumva yuko iby'imana benshi bavuga yuko iby'imana byoba bitagugwa ariko ugiye gusanga nk'abaririmbyi b'imana hari nk'ibitaramo bakunda gukoresha ugaca usanga ibyo bitaramo benshi babikoresheje bizinesi nkaca ndamubaza ati none bizinesi ko dusanzwe ibitaramo by'abaririmba indirimbo z'imana ubwo usanga ibyo bitaramo byabo bakunze gukoresha uzosanga kwinjira batoza amafaranga ugaca usanga n'ibiteramo by'abaririmbyi baririmba indirimbo zino kwita z'indundi cyangwa za gisani nabo batoza amafaranga wumva twose bitandukanya gute iby'imana n'ibya gisani ko tuba tubona byose turinda ku- kubirihira amafaranga aho rero niho nagomba kubaza uwo muririmbyi yuko aho hantu ingene yodutandukaniriza iby'imana n'ibya gisani byose ko tubona tubirihira amahera niba by'ukuri iby'imana ko dusanzwe tuzi yuko byo babi nimba ari ubutumwa babucisha mu ndirimbo tukazo- tukabyumva kuri gusa namba tutabyumva kuri gusa agasisiteme boba bo- bobo ku ruhara rwabo baba bakoresha nimba boba bo bahawe uwo mwuka wera wo kuririmbira imana bakaduha ibyo bintu bakoresheje ubundi buryo kugira ngo tubyumve ku buntu nimba ari ubutumwa baba bagomba kuduha kuri gusa mugabo tutarinze kugura amafaranga ikindi nagomba ndamubaza ati none bobo byoba biza gute kugira kwiyumvira kuririmba indirimbo ziremesha nk'uko bo babyiyumvira gute byoba biza gute kugira baronke ubwo bumenyi bwo kuronka amwene ayo majambo basanzwe batanafata n'utundi tuntu kuko benshi bakunda kuvuga ati nk'abaririmbyi baririmba iby'imana barabye ibyiyumviro bo bafata kandi biyita ngo n'abakizi batanafata n'akagwa be byoba biza gute babironka gute babitegura gute byoba biza gute pacifique Abantu uratekereza ko akabwa ariko kumenya.
katuma se biza Eh, niko Eh.
benshi babyumvira nanjye nacishijemwo ako kajambo kuko cyangwa benshi kaba- bakunze bya- akabwa kubyitinya.
kabayobya ahubwo
Oya, niko bayobya urumva benshi bakunze kuvuga ati abantu b'abaririmbyi baba bafashe akagwa cyangwa bagafata akandi kantu Mm.
nanjye nashatse asobanurire ibanga boba bakoresha kugira n'abandi bose basobanukirwe n'ubwo ino mu burundi turakunze kumvira izi radiyo Ye.
irya amerika tudasanzwe tubyumva Ye, mumbabarire reka- kuba mbajije nk'uko oya murakoze oya nta kibazo nagira ngo gusa uhinire amagambo hafi kuko turimo turasoza Ah, joshua nagira ngo nguhe ijambo rya nyuma nisegura ariko kuba twumva ko indirimbo bumvise nta mu kanya ntabwo ari purigatori nzahora mvuga ibitangaza yezu yakoze hanyuma ubwo nagira ngo nguhe akanya gatoya amasegonda makeya usubiza pacifique kandi ah, unasoza iki kiganiro Eh, murakoze cyane pacifique Eh, ku bijyanye n'amafaranga ya konsere numva ko nge- ntabwo nahita ko ari amafaranga y'ikiguzi ahubwo ni amafaranga yo gushyigikira abahanzi kandi ubirebye ku isi hose birakorwa numva bitakagombye gutera ikibazo kuko abahanzi baba bakoresheje ubushobozi bwinshi bw'amafaranga ku bijyanye n'ukuntu ubuhanzi buza ubuhanzi ni kimwe n'ukina futuboro ni kimwe n'uwandika igitabo rwose ntabwo bigora biraza kuko njyewe ababyeyi banjye ni abahanzi mm, ndibwira ko ariho nabashe kubikura nkaba rero nshimira cyane cyane ijwi rya amerika n'umunyamakuru wabashe kutubonera akanya n'abakunzi ba ba muri sanga rwose imana ibaha umugisha kandi ibakomeze urakoze cyane rwose joshua bagaza nawe turagushimiye kuri uyu mwanya waduhaye ukadusangiza no ku bihangano byawe twifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza no gukomeza uyu mwuga mwiza wiyemeje uh, wo guhimbaza imana no gutanga ubutumwa buremesha abantu kandi butuma abantu bagira icyizere ndagushimiye cyane